muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni kuri fm mirongo cyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo cyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mushobora no kudusanga ku rubuga rwa interineti voa radiyo yacu akadomo komu mwiriwe neza se muri kumwe na thomas kamirindi murisanga ni cya kiganiro cyanyu nk'uko bisanzwe ku wa gatandatu mukisanzura nta mutumirwa mwese muri abatumirwa mutange ibitekerezo byanyu mubisangire n'abandi musangire n'amakuru yanyu facebook ni voa radiyo yacu naho whatsapp ni rimwe magana abiri na kabiri magana ane mirongo ine na rimwe mirongo cyenda n'icyenda mirongo itatu na rimwe murakaza neza kuri telefone dufite gabin gabin uraho urakomeye
yego ndaho ndakomeye ndashima imana uratangaza iki rero
mu rwanda turaho turaho amahoro n'ubwo haje ibiribwa bya nkongwa bigatera imyaka ariko kubera imana byose bizagenda bigenda neza ahubwo se mwebwe ka mirindi ku buryo rya amerika muraho murakomeye turaho turakomeye natwe tumeze neza abantu nk'abasuhuza ngaho rwose suhuza uko ubishaka
ndasuhuza nyogokuru wanjye monika uri mu karere ka nyabihu ndasuhuza sirive uri i kigali ndasuhuza antoinette uri i kigali ndasuhuza filiziya uri muri kaminuza y'I Butare ndasuhuza muta uri i kigali ndasuhuza mama wanjye uri hano mu byangabo ndasuhuza inshuti yanjye fayina iri i remera ndasuhuza inshuti yanjye randiri iri muri kaminuza ya kave mu busogo kandi murakoze cyane kuba mumpaye aka kanya muraduha n'indirimbo se
yewe oya usibye ko iyo telefone zitugoye dushyiramo akantu k'umuziki ariko ntabwo nta ndirimbo ni uku mbese ni ibitekerezo ni amakuru nuko nguko nubwo ngubwo iyo uhuje nyine uba utanze amakuru yaha bene wanyu nta ndirimbo rero
yakoze kabirindi ijwi rya amerika dukunda ibiganiro byanyu cyane hano mu rwanda ariko muzadushakire abatumirwa b'impuguke batuvugire kuri sije y'ubushomeri mu rubyiruko hano mu rwanda kuko ngiye ku bwanjye mbona ari ikibazo cy'ingutu kuko nanjye mbarizwa mu rubyiruko murakoze ijwi rya amerika turabakunda none nawe nta kazi ufite se
ni utuntu tw'ubuconco twa nta kigenda tw'udufaranga dukeya nka samiri tudafatika ariko rero baravuga ngo ujya kubarahera kuri rimwe nimba nimba ubona nk'ibihumbi ijana ushobora gukora ukarushaho hanyuma ukunguka andi
ubwo uzi kapitari y'ibihumbi ijana ka mirindi rero urumva ari icyo yamarira umuntu koko buraya agatuma umuntu yubaka inzu agashinga urugo
ubusa busa buruta ubusa si byose ubusa busa buruta umva ni ukuri eee ubusa busa buruta ubusa urumva
cyakoze wenda uko biri imana wenda izabijyamo da wenda hari sinzi buke buke wenda umuntu reka reka gucika intege wenda hari bizagira icyo bisanga yeee
ariko nsuriza n'umuntu witwa fokasi fashaho wo ku ijwi rya amerika niba niba byazashoboka uzamumbwira ko mufitiye ubutumwa
reka mbyandike hanyuma nzamushake ntabwo agikora ari kuri ijwi rya amerika ariko eee ariko ndagutumikira kubera ko nshobora kuvugana nawe
eee mwavugana uzamumere nimero yanjye mpamagare muvugishe mbe ntagire icyo mubaza yeee ndabikora rwose
kandi ni ukuri pe ijwi rya amerika tubashimiye kuba muduha akanya byibuze tugatanga ibitekerezo byacu ibi biradufasha cyane yeee urakoze cyane gaba
eee murakoze cyane ijwi rya amerika yeee umugoroba mwiza
eee mukomeze mugire ibihe byiza n'akazi keza yeee radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro cyanyu murisanga ibitekerezo byanyu amakuru yanyu ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro cyanyu murisanga kuri telefone dufite haririmana haririmana we
amahoro tumasi kabiri ni amahoro nawe se
ndanezerewe cyane kuba ndagutoye tumasi kabiri ni rya mbere ndasa umurongo tumasi kabiri
rero gatuma dusaranganya kubera ko abanywanyi b'ijwi rya amerika ni benshi kandi turabibashimira turabibashimira byimazeyo uratangaza iki rero
nawe turagukunda cyane yeee yego cyane nawe ndabizi akabazo yego
ikiganiro cy'umuziki nawe ndandura ukuntu umuntu atabeka nimero nkabura babigenza gute babigira ryari
reka nandike nimero yawe hanyuma nawe tuzaguhamagare igihe kigeze cyo ku cy'umuziki mbese uzasuhuze nimero yawe ndayishingura neza
ariko mbere abantu batanu cyangwa babiri ubu ngubu se ubu ubu nyine bakoze ye basuhuze
reka suhuze tatifere ari mu rwanda itayirike n'abo twiganye kuri esi nyarunyinya n'abandi bose
twabanye ino siyombo emanuweli kabahizeri kanadugwa yorarega ivugize neza nk'amatwi ka mirindi kandi turagukunda cyane nanjye ndabakunda pe
mugire ibihe byiza ku radiyo ijya amerika ye komera komera murakoze ye ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda muri isanga noneho duhamagare na arno arno we
bwiriwe bwiriwe uratangaza iki eee gerashaka kuvuga ku byerekeye igihugu cy'u Burundi yego ni umwanya wawe rwose
eee ndashaka kuvuga ku byerekeye ibi- hari ibintu biriko biraba muri gihugu ibyerekeye iki- ibintu nk'iby'imyigaragambyo biriko biraba nk'uyu munsi ku wa gatandatu hari imyigaragambyo yo kuvuga ngo ngo kwiyam- ngo ngo ku- ni umunsi- ni itariki cumi na zitatu z'ukwezi kwa gatanu mu myaka ibiri irangiye ngo habaye iburizwa ngo ngo ryi- ry'itozagama ry'ubutegetsi ngewe mbona ko mu bisanzwe ukuri kuraraba ni ibintu byabayemo ibintu habamo ibintu by'ingufu byo gufata abanyagihugu ku ngufu ngo babijemo ku ngufu ni ibintu bibabaje narijya mbona ibintu by'ubukene bwateye mu gihugu inzara bakababuza kuza kwikorera ibyabo imodoka zigahagarara nta muntu arengana nk'abari kubarihuta bajya ku manza ni ibintu bibabaje cyane niko byagenze uyu munsi niko byagenze igihugu cyose igihugu cyose niko byagenze kabisa n'ibintu bibabaje kubona imodoka zitangwa kugenda saa tanu bajya ku maziko ntibaki- ntibagenda mpaka iyo ama- babuguruye amabariyeri yabo Mm.
kugira ngo abo bari kubariyamamaza barenga ni ibintu bibabaje guhagarika umunyagihugu mu gihe inzara ariko irabica bigacika none se ubwo umuti uzaba uwuhe arno
umuti ibyo nta muti mbona mu gihe bama mu ibarabara mu gihe mbona ari n'abo bakuru b'ibihugu n'inama ya- ya- yari itekanijwe ku itariki icumi mbona yasubukuwe yigirira inyuma kugira ngo bakemure ikibazo cy'abarundi simbona ubukirage ntabwo mbona ku by'ukuri ibintu aho kubona abantu bama mu ibarabara bama ariko bara- ku nguvu ku nguvu barakubwira ngo uraza ku nguvu ku nguvu ibyo ni ibintu bibabaje cyane Mm.
Eh, We- hanyuma we- nta- we ntabwo eh?
wagiye muri iyo myiyerekano rero ajya ntabwo nagiye ntabwo nagiye nari nari nibereye mu gifuri nca nigira mu gifuri kugira ngo sinjye kuzaraba kugira ngo nyine ba- ba- bamfate Mm.
kuko bakujyana ku nguvu Eh. hari akandi wari ugiye kuvuga Eh?
hari akandi wari ugiye kuvuga Eh, nari ngiye kuvuga ku byerekeye eh, intuzenya hari inama ya ya iriya nama y'agatakazira mu muntu ya oni iheruka guterana barasaba ko iriya seko yotohoza ku mabi ariko arakorwa mu gihugu ku by'ukuri baratebye ahubwo kuba busaba sepeyi kugira ngo itohoze ku bintu bikora abantu barafatwa nk'uno munsi nk'akarorero abantu biriwe barasakwa mu za buterere basakwa abandi aho abandi baza kubafata bakajya mu ibarabara biriwe barabasaka bamwe barafatwa bagafungwa ntawe uzi icyo bazira ngo ngo ni mandamano niko basigaye babivuga n'ibyo ariko barazira ni ibintu bibabaje mugabo ukaza wumva ngo ngo inama nshingamateka iri kirasaba buriya ubumwe bwa burayi ngo butezura ibihano mbega butotezura ibihano gute mu bwihe agatege ka muntu karimo karahungabana mu bantu bariko barafatwa nta munsi wijyana abantu badafatwa nta munsi wijyana abantu batishwe none wumva wumva igihugu kizokira gute ni akatangaza ni akabazo koko bigoye cyane eh ni akabazo
ni ibintu bigoye ku by'ukuri njyewe nako umuti w'ibibazo nawe kuri bihugu bariwe twari twizeye ko boza bukora iyo nama nyine bagatumira umukuru w'igihugu kugira ngo bashobore guhagarika ibintu byo mu burundi kugira ngo abarundi baronke amahoro njye ntabyo nta n'ibyo mbona kandi ntuzi ko ari itaba ibiganiro ntabyo mbona usibye ko niko se harino usibye ko ibibazo iyo biri mu gihugu wigeze wumva igihugu ibiberamo birangizwa ibibazo biberamo birangizwa n'ibindi bihugu
iyo mu gihe mu gihe utwara icyo gihugu adashoboye kubikemura ni ukuvuga ko nk'umuryango ubona icyo gihugu kiba kiri mu muryango tumwe wa afurika y'ubuseruko nabo bategereza kumufasha kugira ngo bakemure muri buke ibyabaye muri gambia si ibintu ngira ngo byabaye kera
usibye ko muri gambiya muri gambiya ho ndakeka bitandukanye kubera ko umuryango wa sedeyawo wo amategeko yawo awemerera ko ushobora gushyiraho umutwe w'ingabo ukajya gufasha mu gihugu kimwe cya sedeyawo gishobora kuba gifite ibibazo muri eyase si impamya ko ibyo ngibyo bishoboka amategeko ashyiraho eyase ntabyemera niko nibwira
byoshoboka ariko mugabo nabo bakamuhamagara bakamuhanura bakavuga ati none ibintu biriko biraba urabona nta n'imfashanyo ikindi wowe igitoro cyabaye akayoba abahinga iyumvire nk'ibirometero mirongo itandatu wahora ubigenda ku mafaranga ibihumbi bitatu ubu kigenda ku mafaranga ibihumbi bitandatu iyumvire namwe aho ni ukuvuga ko ngo bagire baduze igitoro none ngo mwumva umunyagihugu mutoyi azobaho gute ni ibintu bigoye cyane mu gihugu cy'u Burundi ye ariko rero burya nta mvura idahita
kuri kamirindi ku by'ukuri uravuga neza nta mvura idahita ku by'ukuri sinzi ko izogwa mugabo iteze ihite sinzi igihe izohitira ariko mbona umenga n'abantu barimo barihebura cyane
arino ndagushimiye
murakoze ariko kandi
kagufi ariko
ndavuga ku byerekeye murabona ibintu biri kubera ntawe uzi integuro abantu bari baravuga ngo hari umugambi wowe ufite imitore baravuga nk'ubu mu ntara zose bari barigisha imisoresore y'imbonakure ibintu by'ibirwanisho ntawe uzi icyo bigamije ntawe uzi ukumva ngo hanaka barimo barigisha ibya gisirikare mbega babigisha ibya gisirikare icyo gihugu cy'uburundi cyabuze abasirikare cyabuze abapolisi mu gihe bariko baravuga ko bariko bigisha iyo misoresore ntawe uzi rero icyo bagamije ni ukuri icyo bagamije ntawe ukizi reka tukirindirire
abarundi nimba ari uko bimeze
n'abo bantu ntawe uzi inta n'imperuka murakoze nyakubahwa mwisha amakuru abarundi niba ari uko bimeze ko kuko bivuze bari bakwiye kureba amateka atari aya kera yo mu rwanda ukuntu byagenze batoza insoresore zaje kwitwa interahamwe amabi zakoze murayazi abarundi bihagije mwarimu ukwiye kubyigiraho sesa genda kubwiza ukuri yumvire nkuru y'abaminisitiri wo kwivuna base ashobora gutanga amakinga ku bantu ku bantu b'imisoresore y'imbonerakure sinzi icyo sinzi icyo baba bashobora kuba bamaze ubu ni nko barazibaha igihe cyo ndakubwiza ukuri kuko narivuganiye n'umuntu arambwiza ukuri ko bajya mu myimenyerezo ya gisirikare hanini ego kandi bikomeye none ga baza kurwana bagomba kuzogwana n'abantu ntawe ubizi reka tubirindire nyakubahwa mu makuru ye urakoze cyane arno murakoze cyane nawe ye ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro cyanyu murisanga amakuru yanyu ibitekerezo byanyu ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mu kanya arino yatubwiraga yuko i bujumbura habaye imyiyerekano yo kwishimira icyo bita insinzi y'imyaka ibiri iheze kudeta iburiyemo no mu kirundo habaye bene iyo myiyerekano nk'uko disimasi bagabo abitubwira disimasi bagabo turi kumwe bagabo we wiriwe
amahoro yego ni amahoro ni uko iyi myiyerekano se yabaye gute mu kirundo
mu bisanzwe kirundo ngende bimeze nabonye ari ibintu bimeze neza kandi biteguwe ku buhinga bwa none ukabona ko na bene gihugu babyishimiye nicyo gituma ntashaka kuvuga rumwe n'uwo arno kuko urumva avuga ngo ni igihugu cyose kandi atawe usanga yibereye nk'ibujumbura gusa aho narindi byaba bimeze neza kandi byitabiriwe n'abantu ku gushaka akanyamuneza hangere aho bari baribuka umwaka ugira kabiri uheze urumva uheze uno munsi bibuka kudeta bagerageje gusenyera ubutegetsi ni ibintu byari bimeze neza kandi byari birimo umutekano nta mpunzi z'ibigango zari zirimo byitabiriwe nabo ukabona ko abenegihugu bari bababaye iyo iyo kudeta ari gushoboka bakavuga bati rero ko iyo kudeta itashobotse twamaze gutegera ko atabategetsi b'abamurikirano bahari ari nacyo gituma babona ari umunezero ntangire hari umutegetsi wari uhari
ibyo byo kuvuga ko ari igihugu cyose twavugana n'abandi bari mu ntangagara zitandukanye bakavuga bati ni umunezero ntangere ntagahato nk'uko ari kavuga urumva ko aba ariko arashikuza mu bisanzwe urabye nka mu kirundo ni hose bahegeje mu bufise agacupa agaca agasangira n'aka n'ubundi akavuga ati kijya gihe twarahatswe imana niyo yahadukuye kandi turabona ko demokarasi amaze gutsimbatara kuko nta kudeta izosubira n'ibintu nk'ibyo byari bimeze neza kandi n'abenegihugu abona ko bameze neza bari no kukizi bakunda n'intwaro bitoreye hari umutegetsi wari uri muri iyo myiyerekano
mu bisanzwe uko byari bigeze yego ijambo nyamukuru yari buramatari w'intara ya kirundo urumva ko ari ibintu byo ntwaro si umugambwe kanaka nabo bakora mu makomine amakomine yose yakoranira mu kirundo kuri provesi hanyuma bakava baca basubira mu makomine gusangira ari nk'agaciro batekereje nk'akantu bafite baza gusangira mu bisanzwe yari intwaro ijambo buramatari nyine akazi bari kumwe n'abamutanteri mu makomine atandukanye
niko se niko disimasi we nk'ubwo muri iyo myiyerekano yego kwibuka yego kwibuka ibyiza yego ariko se mu magambo yavuzwe hari ukuzirikana abarundi kuko bose ni abarundi baguye mu bintu byakurikiye uko gushakagura ku butegetsi
yego mu bisanzwe icyo n'igihe kiza mugabo urazi ko haheze imyaka ibiri
radiyo ijwi ry'amerika telefone ya disimasi ndumva irimo yanga disimasi we jya ku ruhande gatoya turebe nimba umurongo ukunda nje ku ruhande gatoya ikibanza uvuze ati kubera iki batari kumviriza abandi abarundi nibyo hariho abarundi twarabuze kandi bikaba twabuze bivubanye n'abo bashatse gutembagaza ubutegetsi rero nk'abo twabuze tutanse urumva ko twavuga duti ibyo ari byo byose naho kude kitashobotse ntibashoboye kuyitera ariko urumva ko ubwo buzima bw'abantu twahombye byavuye ko bateye kudeta ni nacyo gituma bavuga bati abenegihugu ntibaze aho mu bihugu bahungiye ibihugu bibarungike baze mu burundi bakiribye imanza bishyure ku ivyo vyaha bakoze mu magambo yego mu magambo yahavugiwe ibyo byose nabyo babivuzemo
oya urumva uno munsi urumva ko kari akanyamuneza mu bisanzwe kuko ku itariki ya cumi na gatatu nk'uno munsi hariho ibyakurikiye kandi usanga nabo bigikurikira ntibasa bivugira bimwe byose urumva rero ubu byari byo kwibuka imyaka ibiri iheze ibindi bizogenda birakurikira kuba umurendazi ko n'ubutegetsi n'ubuyobozi abarongozi twitoreye bafite bizogenda barabivuga ku buke buke n'abenegihugu bagaterera ye disimasi wenda gushimiye yego ukuri kuzoja habona nabo babikoze bakaja imbere y'ubutungane ye disimasi wenda gushimiye yego ye umunsi mwiza radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda hari umugabo witwa turatsinze alexandre watwohereje nimero ya telefone we kuri facebook aratubwira ati igihe natangiye nimero yanjye ko mutampamagara none ngiye kugerageza kumuhamagara n'ubundi twarimo tubishakisha twamuhamagaye nka kabiri ntafate telefone reka twongere tugerageze dushake rero turatsinze alexandre ntabwo ari ukwanga kumuha ijambo ni uko tuba dusaranganya muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro cyanyu murisanga kuri telefone turi kumwe na pascal pascal we
karame karame uratangaza iki
ngira ikintu nashaka kuvuga ni uku byerekeye n'ubushomeri mu rwanda yeee yego
leta y'u rwanda ibashishikariza kwihangira imirimo rwose bashakisha ukuntu bakihangira imirimo apana gutegereza yuko leta izabaha akazi eee
nkanjye ndi umukozi wo mu rugo ariko narihangiye umurimo nk'ubu ndoda n'inkweto Yego.
byose nkabifatanya none se ubwo ubona umwanya
yewe mbona umwanya rwose nta kibazo ndangiza imirimo ubundi nkajya ku muhanda nkadoda abite
ukora mu rugo utaha iwawe
oya nkora Eh.
akazi ko mu rugo nyine aho ngaho ncumbitse ngakora niho mba nyine niho yego mba njya ku muhanda njya kudoda inkweto
abakoresha bawe bakakwemerera ukagenda ug- uga- ugakora akandi karimo
ye barabinyemerera pe nta kibazo rwose njya akazi kanjye mba nagakoze neza eee
Eh, none rero icyo nashaka kuvuga nabo bihangira imirimo kabisa kudoda inkweto wabyi- wabyize igihe kingana iki
ntabwo nigeze mbyiga nanjye sinzi ukuntu byaje ntabwo nakuze mu- muri famiye yanjye mbona barumuna banjye bose badoda nanjye ngenda mbimenya gakeya ubu ndabizi cyane
none se ushobora gushyiraho n'akarusho ukiga no kudoda imyenda
Ya, kudoda imyenda rwose ntabyo nzi ariko nabyo bibaye ngombwa nzabyiga ukabyiga nabyo eee uyu ngubu icyo ndimo ndashakisha ni ukuzajya kwiga neza kuzikora neza uburyo na nshyashya nzajya nzikora eee no gukoresha imashini neza eee
Eh, aho mu rwanda hari aho babyigira
eh, mu rwanda harahari cyane henshi cyane babyiga none se wabwiye abandi kuko ushobora gutanga iyo nkuru aba hakaba nk'umwe cyangwa abandi babiri ishimisha hanyuma babwire n'abaho bashobora kujya kubyigira
Eh, biroroshye cyane rwose n'ubu niyo bagira nazabaha nimero zanjye bakazampamagara Eh, ubundi nkabarangira neza nkabayobora wazi wazibaha ubu ngubu kuri radiyo
Eh, nta kibazo rwose zivuge rero
Eh, ni zeru karindwi kabiri mirongo itanu na rimwe mirongo itandatu na rimwe icyenda gatanu gatanu yisubiremo pasika
ni zeru karindwi kabiri mirongo itanu na rimwe mirongo itandatu na rimwe icyenda mirongo itanu na gatanu uyu rero ni pasikari hayagumukama ubwo rero araba- arabarangiye muzafatanye rubyiruko ese ahubwo pasika
Ambe.
nk'ubwo ngubwo muri urwo rwego ntabwo mwashyiraho n'ishyirahamwe ry'abajene muka- mugafatanya mugakora yego mugatangira ku ishyirahamwe ariko mugamije kuzakora ikigo cy'ubucuruzi by'in- bw'inkweto
Eh, byaba byiza cyane pe kuko iyo mukoze muri hamwe nibyo byiza mugira n'ababagana ari benshi cyane ese ufite imyaka ingahe
gifite imyaka makumyabiri n'umwe eee
Eh, njyewe navuye i burundi nje gushakisha ngeze ino nyine mbona ibintu bivuyemo neza ntaribi eee kuvuga ikinyarwanda neza se
Eh, maze igihe kinini no mu rwanda ha niyo mpamvu izina ryawe hayagumukama ari ikirundi
Eh, eee nuko wageze mu rwanda se mbere ya za mvururu zose n- n'imyivumbagatanyo yabaye mu burundi uyu munsi eh, njye nageze ino cyane mbere cyane kuko nahageze muri bibiri na cumi na gatatu eee mu mpera zaho eee ye pasika ndagushimiye yego
Eh, Wari- nta kibazo namwe murakoze cyane ye naringize ngo hari akandi ugiye kongeraho
oya ntako ye ndagushimiye cyane
Eh, namwe murakoze cyane ijwi rya amerika ye radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda pascal rero ati nimwihangire imirimo ubwo ngubwo muraburiwe ibiganiro byanyu rero ikiganiro cyanyu murisanga mutange amakuru musangire n'ibitekerezo ibyiyumviro ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda kuri telefone turi kumwe na firima firimi ni we firima alo alo wiriwe neza
mwiriwe uratangaza iki
yewe icyo navuga Mm,
bavuga yuko ibiciro mu burundi bibandanya biduka ku bwinshi mhm.
uriko uraraba ubuzima abarundi barimwo bura- burateye agahinda Mm.
basaba vrema ko leta yokwikubita agashi gashira mu ngiro ryategeko iherutse kwemezwa n'inama nshingamateka yo kugabanura ibiciro ku bi- ku biribwa na n'ubu se ntabwo rirajya mu bikorwa
aha ntari rajya mu bikorwa kuko uravye ukuntu ibiciro bibandanya biduga bibandanya biduga ku bwinshi na n'ubu ubu- m- nko muri iyi wikendi uyu munsi ni kuwa gatandatu nko muri iyi wikendi urugero watanga rw'iki- rw'igiciro gihambaye ni ni- ni ni nk'iki
ikiro cy'ifu kigeze ku gihumbi n'atanu Mm. ubufu bw'ubugari
Yebwe, ubugari bw'i- bw'imyumbati eh
ubwi- ubw'ibigori nabwo bugeze ku gihumbi n'amajana indwi mhm.
wumva ku mikoro abarundi bariko wumva bi- ibintu bitabandanya bigorana
none se nk'ubwo ngubwo igihumbi na ma- igihumbi na magana atanu ku bantu tuvuge bane mu muryango
eh ikiro kimwe nticyabahaza
aya nicyo bahahaza
ubwo rero bariye ubugari buri munsi ku minsi mirongo itatu y'ukwezi byagera mu bihumbi mirongo ine na mirongo bitanu itanu no- mirongo itanu na bine Wayo, ku ku gihumbi na magana atanu
eh mirongo ine na bitanu Eh. A- abantu bahembwa ibi- Ubwo- abantu bahembwa ibihumbi mirongo ine na bitanu ku kwezi mu burundi ni bangahe ugereranije
hasi ni bakeyi ni bakeyi nyene ku- atari nk'umufungisiyoneri wa leta Mm, ubu ku muntu wi- ago- acaragiza utwiwe mm.
biragoye kugira ngo aro- kugira- biragoye kugira ngo aronke ibihumbi mirongo ine na bitanu
wowe se ufite umurimo ufite akazi ukora
aya ndi umunyeshuri Eh, uriga
Mm, wiga mu wa kangahe
mu w'icumi na gatatu mu wa nyuma Eh, wa sogonderi
Mm, none se nurangiza amashuri yisumbuye uzakora iki
nta kihari mbona ni ukuri nta kihari kubera ntacyo mbona nzokora Mm, nta nubwo uzajya muri kaminuza
natora ikibazo ca leta
uzagitora bizakunaniza iki
ndacarindiriye ndabe ukuntu bizogenda biragoye nyene kubera n'ubuzima usanga umuntu tubayeho bizotugora ngira bize- biragoye ku- biragoye ariko firime
So, mwebwe mukiri urwaruka mwebwe mukiri batoya sinumva impamvu mugomba kuvuga ngo ibintu biragoye ibintu biragoye ibintu biragoye ibintu byose biragoye nta kintu cyoroshye kibaho
oya biragoye biragoye n'ukuri E- erega ibintu kugira ngo utangure nk'ibintu vy'imigambi bisaba yuko uba usa- uvize uburyo uvize baze baze baze iragoye Ah, ah, ah, ah, ah, ntabwo ari byo baze ni mu mutwe imana n'ibibaho yaguhaye ubwonko bukora neza yaguhaye amaso yaguhaye umunwa yaguhaye amaboko yaguhaye amaguru ngubwo uburyo niho ugomba guhera
biragoye vrema Iri- uri nko mu burundi niho wobimenya kuko- kuko wena ni ukuri mwe ntavyo mwoshobora gutahura muravye ubuzima ubuzima umuntu buri ino mu burundi uretse nkubwire birago Oh, ah, ah, wimbeshyera wibeshyera ngo ntabwo nabimenya none se ubu ngubu iyo turimo tuganira ntabwo numva ibyo ari byo ikindi navukiye mu rwanda ndahakurira nahavuye bwa mbere ngiye kuba mu mahanga ngiye gushaka akazi mu mahanga mfite imyaka mirongo ine n'ine kandi u rwanda n'u burundi bifite amateka amwe biteye kimwe bivuga ururimi rumwe mbese abanyarwanda n'abarundi barasa cyane barahuye cyane ingorane barazisangiye ubwo rero uragira ngo ntabwo mbizi
ubiheruka kera hariya hari kera ibintu byari bikimeze neza
filime ntabwo ntabwo ntabwo nkwemereye ko ucika intege Ubwarabaye amazi oya ntabwo nkwemereye ko ucika intege ishyiremo akanyabugabo uvuge ko ibintu byose uzahere ku ki- ku kibazo cya leta maze ugitikure wumve uko uberewe ujye muri kaminuza
ubu basha biragoye nyene n'izi kaminuza nyene z'iwacu biragoye urashobora kuziheza uki- ukabura akazi ukora biragoye navyone
ese ubu ngubu wakoze etude wasubiye mu masomo wasubiye mu masomo urongera usoma ibitabo amakayi inyigisho zose
aya wikendi natwebwe turacishamo tukaruhuka bukeya gatoya nyine nk'izi samedi turiko turaruhurira umutwe
eee ejo ku cyumweru kuw'imana bwo ukongera noneho ugasubira mu bitabo
turagerageza nyine turagerageza sinzi ko bizogenda ese firime firime nkwibarize iyo tuganira gutyo reka nkwibarize kwiga urabishaka
Eh, ndabikora kandi ndabishaka
hanyuma ugacika intege ni- ni- nikoze nucika intege no mu ishuri ari wowe wiyigira nta nu- nta wundi ntawe uzakwigira nawe nta wundi wigira ni wowe wiyigira ko ko numva udafite umurava ko numva utishyiramo akanyabugabo
kariho nyene buke ni- biriho nyene ni-
ye ngaho uza Umu- umu- umu- umuntu aragerageza nyene ye uzabitsinde rero ubyiyemeze
ngira bizogenda neza umuntu yo kwizera imana nizo dufasha nayo Ye.
ingufu z'umuntu zo ntazo zoshika ye nawe uzashyireho akawe urakoze Mm. urakoze ntamwe ye radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda abantu b'urubyiruko ndibwira yuko pascal hayagumukama we yabateye intege eh, firmini nawe rero muzamufashe nawe agire agatege muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro cyanyu murisanga kuri telefone turi kumwe na mutuyimana eric eric we
karame amakuru yawe
amakuru ni meza eee
eee yasangire n'abandi rero
reka ngire ntimbanze nshimira abakiteza amatwi radiyo ijwi rya amerika Mm.
nawe munyamakuru unyakiriye urakarama yego twese turakarama rwose
ni ubwa mbere mbafatishije yego
ni ubwa mbere mbashije kuba nagira amahirwe yo gukurikirana ibiganiro byanyu Eh, ariko mu myaka nk'itanu ishize najyaga nkurikirana ibiganiro byanyu nkumva irubaka abanyarwanda rimwe na rimwe ku ba- ku bakeneye kumva n'abada- n'abadakeneye kubyumva bakabitera umugongo ariko uko byagenda kose bazabyumva kuri nzi kuzareka gukurikirwa yego
icyo mvuga rero sinzi niba mukivuga inaha
Eh, byose turabivuga ikibi ni ugutukana ikibi ni ugusebanya i- i- byose turivugira
iye Eh,
reka ntere ku ku byanjye mhm.
ni umunyarwanda maze n'imyaka agera muri makumyabiri Mhm.
ndacyari n'umusore yego
ariko hari ibyo nde- ndeba mu rwanda sinzi niba mu bihugu bihari Mm.
ikibazo cyo gushaka imirimo ku bako- ku ba- ku rubyiruko Eh,
njya ndeba nkibaza nimba twebwe urubyiruko rw'u rwanda cyangwa rwa afurika tuzabona uburyo dukemura iki kibazo cyo ko babasha kubona imirimo ihagije Mm.
nta nzitizi mm.
ariko ugasanga mu rwanda twe dufite imbogamizi kuko nimba ucuruza ibihumbi ijana muri butike Mm. ubwo ibihumbi ijana ku Bakora kwezi igihugu.
cyangwa urashaka kuvuga igishoro
igishoro Eh,
uzashora kimwe n'ufite n'ucuruza ibihumbi miliyoni imwe cyangwa ebyiri mhm.
yewe unasohoye kimwe n'ucuruza ibihumbi mirongo itanu mu ikarito ibyo bita mu ikarito urabizi- ngira ngo urabizi ku mihanda abana bagenda bacuruza Mm.
icyo nacyo ni ikibazo mu mu rwanda dufite sinzi uburyo twakwigira hamwe uburyo icyo kibazo cyagakwiye gukemuka mumfashe mumfashe tubivuge bikemuke ariko se eric Wa- we ah, hari inama hari inama y'urubyiruko mu gihugu Mhm.
iyo nama y'urubyiruko ntabwo yaba uburyo bwo kuganira bene ibyo bibazo by'ubushomeri bene ibyo bibazo byo ku byo gu- guhanga imirimo byo gushaka imirimo mukabiganirira muri muri urwo rwego
reka mbanze ngushimire urakoze cyane uvuze ko hari inama y'urubyiruko eh
ese ugira ngo iyo nama y'urubyiruko eh,
imyanzuro yafashwe niko yose ikurikizwa eh,
Na- iyo mya- nama y'urubyiruko imyanzuro yafashwe ariko ikurikizwa eh.
twakabaye tubona abakapiteni b'urubyiruko mu gisirikare
Ah, oya oya oya aho ngaho aho ngaho none se wajya mu gisirikari ugwi- ug- bagahita baguha ipeti rya kapitene oya ugomba kubanza Nicyo- kwiga nicyo nshaka kuvu- eh, ugomba nicyo kubanza nshaka ku- kuvuga eh,
nicyo nshaka kuvuga abakapitene ariko burya baba bakiri bato
eee eh,
ariko imyanzuro du- ifatirwaho mm, twakabaye tubona urubyiruko rwinshi muri bizinesi niyo tubona abantu mu muhanda birababaje kubona mu gitondo ubyuka ukajya ku muhanda ugasanga abantu b'abasore imyaka makumyabiri n'ibiri n'itatu n'itanu bicaye ku muhanda wabaza ko ati nabuze icyo nkora wamubwira ati ese wafashe ibihumbi ijana ugakora Akavuga Mm.
ati ngenda bifite ariko sindi bubonayo nsora mhm, ukibaza haracyari intambwe hari ibikorwa kuko nta bidakora byose bidakorwa mm.
ariko hari ibikorwa twagakwiye ku- kwigiraho twebwe ubwacu
imyuga se ntimuyiga
imyuga irigwa Mm,
ariko kubona ibikoresho nabyo ni ikibazo bakavuga ngo hari ibyo bazanye ngo bya bdf ngo utere inkunga mu mu- mu rubyiruko rw'izi myuga ingwate ari seritifika ibyo nabyo ndabizi simbyirengagije mm,
ariko nubwo ba- babizanye ntabwo ari ukuvuga yuko ariko bikorwa bdf nayo ni ikigega giherutse kujya- gusohoka ku rutonde rwa- rw'i- rw'ibigo birya amafaranga menshi mu gihugu birya ruswa binyereza mu mutungo wa leta icyo Ruswa- nacyo kiracyari imbogamizi ubwo rero ruswa nayo urashaka kuvuga yuko ari ikibazo gikomeye mu rwanda kandi ubutegetsi buvuga ko nta ruswa ihari
nibyo Mm.
turavuga ko nta ihari ariko itangwa mu rwihisho eh, none se niba idahari ibyo bigo byahise bivuga ko amu- amafaranga babisohoye hari harimo bdf hari harimo ndumva harimo na minedike sinibuka n'ikindi kigo byari bihari baheruka gusohora vuba ngaha bimaze kurya amafaranga menshi birimo bibura amafaranga menshi mu buryo ata- bitazwi kandi Yari- ntihagi- ntihagire abahanwa umu- umugenzuzi Ntihagire w'imari ya abahanwa.
leta yamara kubivuga ntihagire abahanwa Eh, paki irabivuga tugategereza tukagereza aho amafaranga azagarukira tukabura tukayabira Mm,
Ese- ahubwo turibaza ese pake ye irakora ehe,
ese nimba ikora ibyo ikora bigari aha, niba ivuga ko umuyobozi runaka yariye amafaranga nyuma yo kubivuga ikora iki mm,
kandi twari tuzi ko hariho itegeko ryo kuvuga ngo nimba umuntu yariye amafaranga muza- tuza- bazajya bamufata ba- bamukure ku kazi yishyure n'aya mafaranga aciyeho n'amande ariko siko bimeze mm.
icyo ni ikibazo eric Ko we birababaje Eric we ariko Karame.
rero ndakeka urubyiruko mugiye mwishyira hamwe mukaganira utuntu tw'utubazo mushobora kubona ibisubizo
aha icyo ndacyemera Mm.
ariko ikibazo ni n'aho gukorera
naho mwahashaka muri uko Ariko- kuganira kubera ko mu- muganiriye ubwanyu mukabona icyo mushobora gukora icyo gihe mwashyiramo n'inzego z'ubuyobozi nazo mukazigisha inama zikabagira inama namwe mukazigira inama mukabona igisubizo eh
eh nabyo reka mbyemere mm, ntawe uhumira itararenga mm, yarabivuze mm,
tegereze nimba bizadukundira mu minsi iri imbere mm,
ariko icyo cy'urubyiruko dukeneye ubuvugizi bufatika kandi ariko rero nanone ikindi Kugaruka.
cya mbere urubyiruko rugomba kumenya mukwiye kubanza mukiga ntu- ntukavuge ngo nabuze akazi kandi ahari waranavuye mu ishuri banza wige abantu bize ubu ngubu ku isi nibo bafite amahirwe kuko iyo iyo iyo iyo amapfa ateye iwanyu ujya no guhahira Eh.
ahandi urabyumva ni ukuvuga iyo wize Eh.
iyo wize Eh.
ushobora kubura uko uhahira iwanyu imirimo ibaye mikeya se ushobora kujya ahandi ugahaha za east africa Eh.
community zafunguye amarembo Ah? ni urugero ariko si ho honyine ndabyumva Eh, urubyiruko nimubanze mwige mwige pe urumva ye ndagushimiye Eh.
eric we
nawe urakoze yego umugoroba mwiza
yego Eh, radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro murisanga ku wa gatandatu murisanzura mwese mura- mu- muba mutumiwe nta mutumire nta mutumirwa nta nsanganyamatsiko amakuru yanyu ibitekerezo byanyu nibyo nsanganyamatsiko ijwi ry'amerika kuri telefone turi kumwe na ndagijimana gerard gerard we
yavu yavu yambu sana uratangaza iki
isaruhimbwa mwari mwamaze iminsi mwami byo sinzi igitima n'ukuri
tuba dusaranganya
yego hama rero eh murakoze ikintu nashaka gushyikiriza ni uko twebwe hariya muri komine rumonge porofesiyo rumonge hari ukuntu hariho igice kitari n'ukuri kitarimo ihinguro ry'amakawa n'igice cya rumonge n'ukuri nta amahinguro y'amakawa ariyo kubera iki se tukaba twumva yuko ujya ujya arufike ujya ujyaje ibintu bya arufike nyine yavuze yuko ngo ngo hari intara zizogurishamo agahawa bakoresheje imashini Mm.
rero tukavuga ati ni ukuri n'icyo gice cya rumonge ni gice cya muhuzu no kuduga nta nta mashini ariho yo kubagahawa Tuka- tukavuga yuko icyo kintu ni ukuri bo bishyira imbere yuko muri provinsi rumonge hariho igice gipurema kinini kitarimo intuzeye ihinguro ry'ama- ry'ikawa Eh,
tukavuga tugasaba kandi nari nagisabye no mu- no mu biganiro biheze na- nka- nkasaba yuko icyo ni ukuri icyo cyo ishyiramo ihinguro y'intuzeye imashini zi- zihingura ikawa eh. ariko se ukuri kuko eh, niko jera mu rumonge mu ntara ya rumonge mwimbura ikawa nyinshi itubutse se
burya ni nkeya mugabo icyo gice ki- kiri muri kawa n'ukuri hari igice cya burambi kiri muri cyamuga n'ikindi cya rumonge kiri muri kawa rero igice cya rumonge kiri muri kawa kenshi ni ki- kivuba cyane Eh, ubwo usanga rero abanyagihugu bari baguye mu mpe- mu muhorero nta ntuze nta matorero usanga ahari ugasanga nk'umunyagihugu burema afite nk'ibi- nk'amahegitari n'amahegitari ugasanga no kuri i- akubise ku mashini ugasanga ahumbye amafaranga menshi ari gushora ku ntuze ku mashini ugasanga ari kuronka amafaranga atari make
ubwo se biterwa Ugasanga n'iki abantu biterwa n'iki
ivyo biterwa sinzi yumva ico gice ca rumonge benshi birabagiza biyumva kenshi kirimo ibigazi ugasanga rero amahinguro y'amakawa ntayo basizeho n'ukuri ntayo basizeho kandi ico gice cimuka ntuze cimuka iki- ice ikawa cane rwose Eh,
Eh, ugasanga rero abanyagihugu baho baturura ku mashini bakoresheje ntuzeye y'imashini nyene bakubisha ugasanga nk'umunyagihugu vema aronse amafaranga makeya cane none se ntabwo mwa- mwebwe aba- abahakomoka mwashaka uburyo mwakwishyira hamwe mugashaka ama- amahera mukabi ayo mahinguriro mukayakora
reka ugasanga uburyo reka kami- ugasanga nk'uburyo Eh, usanga mu buryo atari ikirenga mugabo tuba turaba- turasaba nk'abantu babijejwe ugasanga bariko barabikora ugasanga bigenda neza ye gerard we ndagushimiye cyane hama rero n'ikindi buretse nashaka kuvuga- yewe igihe Alo? Alo?
kiragiye ahinira aho ngaho inshuti z'ijwi rya amerika mwese ndabashimiye cyane rwose byimazeyo turongera mu kanya saa kumi n'ebyiri mu makuru murakarama